Iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isambiranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi muriwe neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na frederic nkurikije uyu ni Hugh masekera mu ndirimbo Bring Him Back masekera yarabaye ikirangiranwa mu muziki wo mu rwego rwa jaza akaba yanagize uruhara rukomeye mu kurwanya politiki y'ivanguramoko muri afurika y'epfo yaraye yitabye imana afite imyaka mirongo irindwi n'umunani y'amavuko i johannesburg muri afurika y'epfo kongere y'amerika yarayitoye ingingo yo gusubira kugurura leta perezida mushasha wa angola yatangaje ko agiye gutuza ruswa n'ibiturire visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mike pence yasubiye gutangaza ko leta ya amerika yiyamiriza amasezerano yerekeye porogaramu nucleaire y'igihugu ca irani ibiro by'umushikizamanza adasanzwe byahase ibibazo umukuru w'ubutungane muri leta zunze ubumwe za amerika amakuru havugwa hirya no hino ku isi kuva ashikiriye amabanga yo kurongora igihugu mu mezi ane yaheze perezida mushasha w'igihugu ca angola aramaze gufata ingingo zikomeye avuga ko zijanye n'ibintu yemereye abanyagihugu mu gihe co kwiyamamaza birimwo gutuza ruswa yamunze igihugu mu kwezi kwa cumi na kabiri perezida jao lorenzo yarakuye isabel dos santos umukobwa mukuru wa jose eduardo dos santos yahoze aratwara igihugu ca angola mu kibanza gikomeye c'umukuru w'ishirahamwe ry'igihugu rijeje ibitoro byongeye mu ntango z'uku kwezi yarakuye jose filomeno de santos mu mabanga yarajejwe yo kurongora ikigega cy'igihugu gifise umutungo w'amadolari y'abanyamerika angana na biliyoni zitanu izo ngingo zose zifise umugambi wo kuzamura ubutunzi muri icyo gihugu gitunzwe n'ibitoro hamwe n'imitahe y'abanyamahanga yamara nk'uko umuhinga akurikiranira hafi ibintu alex wines abivuga ngo umuryango wa de santos wari witeze ku ngingo nk'izo zifatwa yamara ngo ikintu uyu muryango utaruzi ni ubwihute zafatanywe ivyo ngo ni navyo vyatumye perezida jao lorenzo ahabwa agatazirano kitwa terminator ya ko muri ya sinema y'umukinyi w'amasinema kirangiranwa schwarzenegger muri somaliya naho ikibombe cahitanye ubuzima bw'abantu bane barimwo ikibondo ku murwa mukuru mogadisho nk'uko tubibwirwa na claude munyamagana yaduteguriye inkuru abayobozi n'abatangabuhamya baremeza amakuru y'uko igisasu cyagenzurirwaga kure cyahitanye bane barimo abasirikare batatu n'umwana w'umuhungu w'imyaka irindwi abandi batandatu bakomerekera hafi y'umurwa mukuru wa somaliya mogadishu kahida muhamed ismail abdulahi komiseri w'akarere ibi byabereyemo yabwiye ijwi rya amerika ishami ry'igisomali ko aba basirikare batatu bari mu modoka yarashweho iki gisasu ni iturika ryabaye imbere ya saa munani z'igicamunsi ku isaha y'imogadishu mu mujyi uri ku nkengero z'umurwa mukuru ahitwa fugaye hacucitse abakuwe mu byabo n'imvururu intagondwa za al shababu zigambye iki gitero zivuga ko zishe n'umusirikare mukuru tukirikane ku makuru yerekeye intara ya afurika abanyakenya bariko baragira imyiyerekano bateye akamo gasaba ko haba itohozwa ku birego bivuga ko hari abakenyezi bafashwe ku nguvu bari mu bitaro kwibaruka nk'uko tuvyumva muri iyi nkuru mumenyeshamakuru rail obuo yateguwe na claude munyamagana inyandiko yashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rwa facebook niyo yakuruye imyigaragambyo y'abasaba gukaza umutekano no kurushaho kwita ku babyeyi mu bitaro bikuru byitiriwe kenyatta biri mu murwa mukuru Nairobi. Ugenzura itsinda ryitwa Buyer Beware kuri Facebook yatangaje inkuru y'umubyeyi wavuze ko umukozi w'ibi bitaro yendaga kumusambanya ku gahato habura gato mu gihe uyu mubyeyi yajyaga konkereza umwana we muri koridoro y'ibitaro. Abandi bagize itsinda nabo bahise bavuga ko hari amakuru nk'ayo bafite ku myitwarire idahwitse y'abakozi b'ibi bitaro. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Minisiteri y'Ubuzima yasabye polisi gukora iperereza. Abigaragambije berekeje kuri Minisiteri y'Ubuzima basaba gukaza umutekano mu bitaro, bahava berekeza ku bitaro bivugwaho iki kibazo, bageze ku marembo yabyo batangira gutukana n'abakozi babyo. Minisitiri w'Ubuzima Cleopa Mailu yijeje gufata ingamba ashingiye ku biva mu iperereza.
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika amakuru twateguriye arabandanya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yategekamo ku nteguro itegeko risubira kugura leta ingingo irangije iminsi itatu leta rimaze yugaye bivuye ahanini ku mpari zihagaze ku kibazo c'abimukira ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba niho abashingamateka batora iyo nteguro y'itegeko yari yatowe n'urwego rw'abakenguzamateka imbere yaho iyo ngingo yumvikanywe ko yo kubandanya guha leta ya amerika mutahe izorangira ku igenekezo ry'umunani ry'ukwezi kwa kabiri irahaye kandi rero kongere ya amerika akanya ko gusubira kwihweza hamwe no kumvikana ku mutahe leta ya amerika izokoresha aho iyo ngingo ifatiwe perezida trump yaciye yandika kuri twitter avuga ko inyuma y'aho abarepubulika batahukana intsinzi muri izo mpari ubu hageze ko impande zose zitsinda ku bibazo bindi byose bisigaye perezidanse ya amerika ivuga ko abademokrate bagondojwe inyuma yaho trump yankiye kuganira nabo ku vyerekeye ibibazo vy'abimukira batabanje kwemerera kugurura leta abademokrate bari barahiye bararengwa ko batazokwemerera kugura leta badahawe icemezo kibona kivuga ko ikibazo c'abimukira ibihumbi amajana indwi b'imiyabaga bazanywe muri amerika mu buryo butekubiri n'amategeko bakiri abana kibanza gushikirizwa vise perezida wa leta zunze amerika mike pence uyu munsi ku wa kabiri yasubiye gutangaza ko leta ya perezida trump ivuga ko amasezerano mpuzamakungu yerekeye ibigwanisho runyanganda by'igihugu ca irani akwiye gusubirwamwo yongeye avuga ko ingingo ya leta ya amerika yo kwimurira ibiro vya ambasade ya amerika mu gisagara ca yeruzalemu mu gihugu ca israeli ari ingingo yerekana ko amerika itadohoka kw'ijambo igihe yariko arabonana na perezida wa israeli reuven rivlin Pence yavuze ko leta ya Amerika iriko iha ubutumwa ibihugu bicuditse na Amerika vya Buraya buvuga ko bikenewe ko amasezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yatumye ibihano vyafatiwe igihugu ca Irani bihagarikwa akwiye guhinduka. Ayo masezerano yaratumye igihugu ca Irani gihabwa uburenganzira bwo kubandanya porogaramu yacu nucleaire ku rugero rwo hasi rutarimo ibigwanisho runyanganda. Perezida wa Amerika Donald Trump hamwe n'abatetsi barongoye igihugu ca Israeli bariyamirije amasezerano bakaba bavuga ko igihugu ca Irani cahawe vyinshi mu gihe coco ata kintu kibona catanze ibihugu uh, birimwo leta z'ubumwe za Amerika Ubwongereza Ufaransa Urusiya n'Ubudagi nivyo vyashitse kuri ayo masezerano n'igihugu ca Irani abatetsi bo mu bihugu vya Buraya barashigikiye ayo masezerano ishyirahamwe rya buraya rirashigikiye kandi umugambi wo kubandanya ibiganiro bizotuma haba ibihugu bibiri israel na palestina hamwe n'umurwa mukuru ivyo bihugu bizoba bisangiye ari wo yeruzalemu muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika umutegetsi mukuru hajejwe ubutungane muri leta ya amerika jeff sessions yarahaswe ibibazo mu ndwi iheze n'ibiro by'umushingwamanza mukuru adasanzwe robert maller bijanye n'itohozwa ry'uruhara rw'igihugu c'uburusiya mu matora yo muri leta z'ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nk'uko amakuru atangazwa n'umuvugizi ubwo bushikiranganji abivuga ikinyamakuru the new york times kiriko kiratangaza amakuru avuga ko sessions yabajijwe mu gihe c'amasaha atari make ku vyerekeye uruhara rw'uburusiya kandi ku vyerekeye niba perezida trump yaragerageje kwiyovya ubutungane kuva ashikiriye amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere mu mwaka uheze umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe utungane yan pryor yaremeje iyi nkuru mu kiganiro ahaye iradiyo ijwi ry'amerika yamara nta birengaho yashimye kuvuga bubaye ubwa mbere maler asambisha umutegetsi wo muri leta ya trump kuva aho ashingiwe uh, amabanga yo gutohoza uruhara rw'igihugu c'uburusiya mu kwezi kwa gatanu nyuma yaho trump akuriye uh, umukuru w'ibiro wa fbi james comey ibiganiro vya radio ibiganiro vy'iradiyo yacu tubibashikiriza iminsi yose ku iradiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda na mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobaze gmail akarongo com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com itanguzwa ry'umwaka w'amashuri igice ca mbere ryaranzwe n'igitigiri gito c'abitavye ku mashure abavyeyi n'abanyeshure baganire ni radio ijwi ry'amerika bahuriye ku kibazo c'uburyo buke nk'imwe mu mpamvu zatumye bateba kwitabira itanguzwa ry'umwaka w'ishure n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali asumta kabonye itangira ry'amashuri igihembwe cya mbere ryabaye mu rwanda hose tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ariko iyo utembereye hirya no hino cyane cyane ku biro by'ubuyobozi usanga hari umurongo w'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi bifuza ubufasha ngo babashe gutangira amashuri ku gihe yewe nabashe gutsinda ikizamini cya leta nitsinze bampa iretire nahandi ayifite angaha banyohereza kwiga muri bicumbi muri bicumbi rero nta mafaranga mfite yo kuba najyayo ko nta n'ubushobozi mfite ngenda ipfubye ndibanda igihe kintu ngiye gukora ni ukuvuga ngo nshaka ubufasha rero ko hari abantu bamfasha byibuze mbashe kujya kwiga nk'abandi bana abana kuko bampaye road construction nize binangoye kungora kwanjye ninje hano ku murenge barambwira ati nta bufasha batanga ngo minervare ni nsimbuke ku karere ndebe ko hari icyo bamfasha ubu mfite ikibazo gikomeye cyane mu kwiga kwanjye ibi bibazo abanyeshuri bagaragaza nk'imbogamizi mu gutangira kwabo babisangiye n'ababyeyi babo nabo bemeza ko ubukene bafite buza mu mpamvu zituma batohereza abana babo ku mashuri abavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko no gukerereza abana bitazashoboka ahubwo bagiye guhagarika amashuri kuko babuze ubushobozi kuko umugabo yasohotse mu rugo ngo aho abo bana batsinda none abana barandeba bakavuga ngo mama ngo muri ababyeyi babi ngo mwanze kudushyira mu ishuri ngo twiyigire ngo kandi twari dufite ubwenge ni bangahe bagiye kuva mu ishuri ubwo ngubwo hari uwo ari muri kaminuza hari n'uwamukurikiraga nawe yararangije uwa kane wa segonderi kumva kuriha kw'ikigero uko kungana amafaranga menshi umuturage adashobora kubona biragoye biraruhije nta mugabo mfite ngo umupfakazi nta bufasha ntabwo gutangira kw'amashuri aba ari ibibazo nyine kuko tuba dukeneye abana bakeneye inifomu abakeneye amakaye abakeneye ko ku ishuri bakabona ibyo kurya ubu ngubu noneho ubwo twagushiye n'ikibura kibe piriye iwacu baricaye izi mpamvu zose zitangwa n'ababyeyi ndetse n'abanyeshuri ziyongeraho izizanwa n'ibigo biba bikivuga ko bakiri mu mirimo yo gusana bigatuma ku munsi wa mbere w'itangira ry'amashuri hitabira bake umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri mato n'ayisumbuye rwamukwaya olivier yihanangirije ibigo by'amashuri bidatangira amasomo ku munsi wa mbere umunsi wo gutangira ni umunsi wo kwiga gutangira kwiga ntabwo ari umunsi wo gukora ibindi byakagombye kuba byarakozwe mbere cyane ko n'igihe kiba ari gitoya ugereranije niba bikwiriye kwigishwa iyo rero abantu batangiye bakoresha nabi igihe usanga bivamo ingaruka zo kwiga nabi usanga barasiganwa n'igihe gitoya gisigaye kubera ko batangiye bagikoresha nabi bamwe mu babyeyi bagaragaza ko intandaro yo kuba hari abana bamwe bagiye gucikija amashuri batarangije ahanini yatewe n'uko bashyizwe mu byiciro by'ubudehe badakwiriye ntibagaragazwe nk'abatishoboye ngo nabo baterwe inkunga bashyize mu cyiciro cya gatatu cyarambangamiye ndabikubwiye ko cyambangamiye ubwo nagiye kwa mudugudu se mudugudu ku kindi mu cyiciro cya gatatu nkabandi abantu bakingishije ibihanga by'intare ku miryango bafite amaporotaye bubatse ibizu n'ibizu ko nubakiwe na rodovijeni ko ubizi ko nta bushobozi n'inzu ndimo narayubakiwe n'umushinga ni uko ikindi mu cyiciro cyiciro cya gatatu ntagize n'ububasha bwo kwiyubakira inzu arambwira ati rero ibyo byakorewe iyo ntabwo tuzi uko mwagiye ko numva ngo igiti k'umurenge aba ari mu cyiciro cya gatatu ubwo se ningana nawe nubwo hakomeje kumvikana abaturage batari bake basaba ko bahindurirwa ibyiciro by'ubudehe bagashyirwa mu bihwanye n'ubushobozi bwabo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu arivera mukabaramba yari aherutse gutangariza radiyo ijwi rya amerika ko bitazongera gushoboka ko hari uwahindurirwa icyiciro ahubwo ko muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani hashobora kujyaho ibindi byiciro bishya ibyiciro tumaze imyaka uyu ni uwa gatatu tubikoresha amakosa yabaye twakosoye umwaka wa mbere uwa kabiri ubusa waba ugikosora ibyiciro kandi bihinduka buri myaka itatu umwaka utaha tuzabihindura cyokora icyo nakubwira cyo hari n'abaturage babigiramo uruhare umuturage aragenda akabaho nta cyiciro agira yarwara akajya kwishyura mituweli yagiye kwishyura mituweli bagasanga nta cyiciro afite nta kuntu we wakwishyura mituweli nta cyiciro ufite kugeza ubu mu rwanda icyiciro cya mbere cy'ubudehe ari nacyo benshi bifuza kujyamo ngo babashe gufashwa kibarirwamo abaturage bagera kuri miliyoni imwe n'igice icyiciro cya kabiri kikabamo abagera kuri miliyoni eshatu naho icyiciro cya gatatu kikabamo abasaga miliyoni esheshatu mu gihe icyiciro cya nyuma kivuga ko harimo abifashije mu buryo bugaragara kibarirwamo abatarenze ibihumbi icumi igihembwe cya mbere cy'amashuri cyatangiye tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwa mbere kizasozwa itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatatu abanyeshuri baziga amezi abiri gusa ari nayo mpamvu minisiteri y'uburezi isaba ababyeyi n'abarimu kwihutira gutangiza abana vuba kugira ngo badata umwanya asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu burundi umugambwe badasigana bipfuna usaba ko ikarata karangamuntu yoshirwa ku mafaranga make kugira ngo abanyagihugu bazo kwiyandikishe ari benshi mu bijanye no gutora ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro umugambwe pdr hoho babona kwabatwa bakumiriwe n'ibwirizwa shingiro rishasha abo banyapolitike bashikirije ivyo vyiyumviro gihe umwunganirizi w'ubushikiranji bw'intwaro mu gihugu hagati yariko asigurira abanyamigambwe ingingo zahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ni inkuru y'umuheshamakuru w'ijwi ry'amerika y'ubujumbura hemo nzimana naho umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yemeje abanyamigambwe bari bamwitavye ku ivyo babaza bitagiye gufatirwa ko kuko ivyahinduwe vyahindutse bamwe muri abo bashikirije amakenga ku bijanye n'ivyahinyanyuwe muri iryo bwirizwa shingiro n'ingene bizoshirwa mu ngiro gaburiyeri banza witonde arongoye umugambo ya pdr yavuze ko iryo bwirizwa shingiro ryakumiye ubwoko bw'abatwa hari hanatumye bavuga yuko ubwoko bwose buri reperezante iswasani hutu karani tutsi mugabo akemera ko guverinoma yacu yemera ubwoko bwose ntibashiraho porusantaje y'abatwa bari iyo porusa yabo canke zero virgire turu abayibahereza mugabo bibe vyanditse terance nahiraja umwunganirizi w'umushikiranganji we avuga ko ivyo vy'ubwoko vyanditswe uko kugira hubahirizwe amasezerano y'iyarusha ingingo y'ijana mirongo itandatu n'icenda ivuga bimwe vy'abagize leta aho bavuga o plus soixante pourcent tu o plus quarante pourcent tuti ibi urumva babikoporoye muri yarusha ya ngingo y'amajana abiri na mirongo icenda n'icenda ica umurongo utukura kugira rihinyanyurwe niyo yatumye vyandikwa uko vyari bimeze urumva rero ni hahandi baca batanga gukoma induru muheraba ngo y'amasezerano y'iyarusha ngo bariko barayahonyanga umugambwe Frode Bunyakuri bafise amakenga y'ingene inzego zimwe zizobandanya zikora hamwe ibwirizwa nshingiro rishasha ryo kwemezwa kefa nibiza arongoye iyo mugambwe yibaza nimba izo nzego zizoba zigengwa n'amabwirizwa shingiro abiri agomba umuco ku ngingo y'amajana abiri na mirongo inani n'umunani ivuga yuko iri bwirizwa shingiro rigiyeho les institutions niko bavuga mu gifaransa zatowe muri 2015 zigumaho agomba muduha umuco izo zigumaho izo arizo kurumva nk'ubu hariho les deux vice president hanyuma iri bwirizwa shingiro rigiyeho rirabikuraho akajaho ama vice president premier ministre eske hazogumaho de vice president badafise ingene bakora mu bwirizwa shingiro aho umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati aratomora ibizoca bishirwa mu ngiro vyihuta nayo kuri izo nzego ngo biratomoye nakubwiye ko ata muntu aba icegera c'umukuru w'igihugu icano canke ca kabiri atatowe barya abantu rero bagize zirya nzego n'aho bari hajya atari abashinga bateka babanje gutorwa aha naho inigi iratomoye ayandi makenga yashikirijwe n'umukuru w'umugambwe iprona aberi gashatsi yemeza ko ikarata karangamuntu isigaye izimvye kandi izokenerwa n'abarundi benshi kugira biyandikishe ubu umunyagihugu agiye gusaba akarangamuntu cyane cyane ndakishikiriza n'ubu aserukira ubushiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kuko babasaba amafaranga menshi uretse amafaranga amajana atanu basanzwe batanga kuri karangamuntu hariho ibindi bijyanye n'intererano ugasanga ugiye uregeranya ibyo usaba ngo ironke karangamuntu bigwa mu bihumbi birenga bitanu bitandatu ndetse na cumi muri icyo gihe rero kuraba leta ko ku bijyanye n'iyandikwa rigiye kuba ko batoraba kumwe bari babigize mu matora y'ibihumbi na cumi na gatanu muri iyi periyode karangamuntu igugwe amafaranga amajana atanu kuri ico kibazo n'amakenga y'umugambwe y'iprona terance ntayiraje yemeza ko ikarata ndangamuntu zigiye gutangwa kugira uwikeneye wese ayironke igikorwa cyo gusigurira abarundi byahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro byatangujwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku wa 12 ukwezi kwa 12 2017 ubu icyo gikorwa kikaba kibandanya mu ntara zitandukanye eka no mu bisata bitandukanye by'igihugu umugwi ujejwe gutunganya amatora seni ugategura ko igikorwa cyo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro rishasha kizoba mu kwezi kwa gatanu muri uno mwaka wa 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
kuri uyu wa kabiri umuririmbyi kirangiranwa mu rwego rwa jazz muri afurika y'epfo hugh masekera yaritabye yitabye muremyi yahitanywe n'indwara ya kanseri ya prostate tugiye gushikirizwa inkuru n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagirusa yadusomeye inkuru yanditswe kuri uyu muririmbyi kirangiranwa
umuhanzi w'icyamamare masekera yamamaye mu gucuranga icyuma cy'umuziki cyitwa karumbeti yatabarutse masekera ufatwa nk'umubyeyi w'umuziki wa jazz muri afurika y'epfo yarwanyije politiki y'abagashakabuhake apartheid muri afurika y'epfo ari naho yaguye mu mujyi wa johannesburg yari afite imyaka mirongo irindwi n'umunani itangazo ryasohowe n'umuryango wa masekera rigira riti umukundwa wacu bra harg yatabarutse nyuma y'uburwayi bwa kanseri ya prostate yaramaranye iminsi uyu muhanzi mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize yari yatangaje ko yarimo avurwa iyi ndwara ni indwara yamenye bwa mbere ko ayirwaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani masekera wari umaze imyaka irenga mirongo itanu mu muziki yatangiye kuririmba ahagana mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu atangirira mu itsinda ryaririmbaga injyana ya jazz mu mujyi wa johannesburg iri tsinda ryitwaga jazz episto yari umwe mu barigize nyuma y'igihe gito ahagana mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu masekera yaje kuva muri afurika y'epfo ajya mu buhungiro ahamara imyaka mirongo itatu ageze muri amerika masekera yaje gukundana na harry belafonte nawe wari umuririmbyi w'umunyamerika akomeza gukoresha ubuhanzi bwe mu kwamagana akarengane n'ihohoterwa ryakorerwaga abirabura mu gihugu cye rikozwe n'abazungu bari banyamuke zimwe mu ndirimbo ze zamenyekanye mu gihe cy'imyigaragambyo harimo soweto blues na bring him back home iyi ya nyuma yayiririmbye asaba ko nyakwigendera Nelson Madiba Mandela nawe warwanyije politiki y'abagashakabuhake apartheid afungurwa Masekera yakomeje kwamamara ndetse mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'umunani yasohoye indirimbo yaje gukundwa mu ruhando mpuzamahanga yitwa Grazing in the Grass ahagana mu gihumbi magana cyenda mirongo inani yakoranye indirimbo n'umuhanzi Paul Smith umunyamerika waririmbaga mu njyana ya pop masekera yavutse ku itariki enye z'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'icyenda witibangi umujyi wari wiganjemo ubucukuzi bwa nyiramugengeri hafi ya johannesburg se umubyara thomas selema masekera yari umukozi mu by'ubuvuzi icyarimwe n'umunyabugeni bwo gushushanya ku mabuye mu gihe nyina umubyara pauline boaz masekera yari amenyerewe mu by'imibanire n'imibereho hamwe mu ho yanyuze yiga nk'i st peters masekera yatewe ishyaka na musenyeri hadostone mu gukurikirana iby'umuziki iyo yagize n'uruhare mu kwamagana politiki y'abagashakabuhake masekera kandi yafatiye isomo kuri nyirarume sawuda wacurangaga karumbeta ahita azobera ku bumenyi bw'ibanze musenyeri hadostone yashinze itsinda ryaririmbaga injyana ya jazz rizwi nka hadostone jazz band rigizwe n'urubyiruko kugira ngo aheshe amahirwe bwana masekera nyuma mu ruzinduko yagiriye muri amerika yahuye na louis armstrong wari ufite akarumbeto yoherejwe muri iryo tsinda icyo gikoresho cyafashije masekera mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu bwana masekera yagiye kwiga by'igihe gito i london mu ishuri ry'umuziki mbere y'uko ahura na belafonte makeba wamufashije mu kubona buruse yo kwiga mu ishuri ry'umuziki manhattan school of music yize gucuranga akarumbeto mu gihe cy'imyaka ine muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu masekera yashakanye na miriyamu makeba umuhanzi nawe wakanyujijeho muri afurika y'epfo no ku mugabane wa afurika muri rusange bwana masekera yagarutse muri afurika y'epfo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda mu mwaka nelson mandela yafunguwemo yakomeje inganza yari nako azenguruka isi ari hafi kugeza mu myaka za mirongo irindwi mu bihumbi bibiri na cumi bwana masekera yahawe umudari ukomeye muri afurika y'epfo ukozwe muri zahabu ku nsanganyamatsiko yari ifite intumbero yo gusubirana umurage wa afurika y'epfo no guteza imbere ubugeni bw'isoweto amakuru y'urupfu rwa masekera akimara kumenyekana kuri uyu wa kabiri perezida wa afurika y'epfo jacob zuma yasohoye itangazo rishimagiza uyu muhanzi bwana zuma yagize ati yakomeje urumuri rwo guharanira ubwisanzure binyujije mu muziki we uwo ni wo musanzu we mu rugamba rwo guharanira ubwigenge kandi ntuzigera wibagiranye na rimwe si perezida zuma wagize icyo avuga gusa kuri masekera kuko na minisitiri w'ubugeni n'umuco muri afurika y'epfo nathi mutehwa yanditse ku rukuta rwe rwa twitter ko yari umwe mu nkingi za mwamba z'injyana ya jazz nyafurika ndetse yazamuye igihugu cy'abinyujije mu bihangano bye
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri saha reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije twavugiye ko kuva ashikiriye amabanga yo kurongora mu mezi igihugu mu mezi ane yaheze perezida mushasha w'igihugu cya angola amaze gufata ingingo zikomeye avuga ko zijanye n'ibintu yemereye abanyagihugu mu gihe cyo kwiyamamaza birimwo gutuza ruswa yamunze igihugu mu kwezi kwa cumi na kabiri eh, perezida jao lorenzo yarakuye isabel dos santos umukobwa mukuru wa jose eduardo dos santos yahoze atwara igihugu cya angola mu kibanza gikomeye cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'igihugu rijejwe ibitoro twabwiye kandi ko umutegetsi mukuru wajejwe ubutungane muri leta ya amerika jeff sessions yarayahaswe yahaswe ibibazo mu ndwi iheze n'ibiro by'umushingwamanza mukuru adasanzwe robert maller bijanye n'itohozwa ry'uruhara rw'igihugu cy'uburusiya mu matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nk'uko amakuru atangazwa n'umuvugizi ubwo bushikiranganji abivuga indi nkuru twabwiye ivuga ko visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mike pence uyu munsi ku wa kabiri yasubiye gutangaza ko leta ya amerika ivuga ko amasezerano mpuzamakungu yerekeye ibigwanisho ruhinganda by'igihugu cya irani akwiye gusubirwamo yongeye avuga ko ingingo ya leta ya amerika yo kwimurira ibiro vya ambasade ya amerika mu gisagara ca yerusalemu mu gihugu cya isirayeli ari ingingo yerekana ko amerika itadohoka ku ijambo igihe ariko arabonana na perezida wa isirayeli rivlin pence yavuze ko leta ya amerika iriko iha ubutumwa ibihugu bicuditse na amerika bya buraya buvuga ko bikenewe ko amasezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yatumye ibihano byafatiwe igihugu cya irani bihagarikwa akwiye guhinduka twongeye turabwira kandi ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yateye igikumu ku nteguro itegeko risubiramo risubira kugurura leta ingingo irangije iminsi itatu leta yari imaze yugaye bivuye hanini ku mpari zihagaze ku kibazo cy'abimukira ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba niho abashingamateka batora iyo nteguro y'itegeko yari yatowe n'urwego rw'abakemuza amateka imbere yaho iyo ngingo yumvikaniwe ko yo kubandanya guha leta ya amerika umutahe izorangira ku igerekezo ry'umunani ry'ukwezi kwa kabiri irahaye rero uh, kongere uh, y'amerika akanya ko gusubira kwihweza hamwe no kumvikana ku mutahe leta ya amerika izokoresha aho iyo ngingo ifatiwe perezida trump yaciye yandika kuri twitter avuga ko inyuma yaho abarepubulika batahukanye insinzi muri izo mpari ubu hageze ko impande zose zitsinda ku bibazo byose bisigaye inshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye kuri saha bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara ya rimase yadufasha kwegeranya ibiganiro amakuru mwayashyikirijwe na frederic nkunikije turabashimiye rero kuba mwaduteze amatwi turabifurije amahoro y'imana mugire umugoroba mwiza mwese mubandanye kandi mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika